baabul waalii baaba mooha alcaadilii haqa dalagaa tahee keeysatti kaayamtuuya baabul waali baaba daanya yookan mooha alcaadil haqa dalagaa tahee baabdi torbaatamii saglaffa qaala allahu tacaalaa rabbi akki jedhu إن الله الله الرب قد يأمرني أجج بالعدل حق دلقين سنما أجج والإحسان تلتو دلقين ست اللي قم إلما نمت نما أجج ربيا نمت تلتو دلقا جري وقال تعالى ربي أكجل وأقسطوا حق دلقا إسنين كن يا قبروت حق دلقا إن الله رب قد يحب نجالة المقسطين والرحق دلقوا جالتايا warra haqa dalagu cadaalaa warra qabu sani akkasitti rabbal alamiinni isaanirraa dalagaa isaanii qeebalee sadarkaa hedduu isaanii kennani jaalata jaalata jaalala rabbii argatuuf haqa dalaguu qabani وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه نما تربه يذلهم الله rabbiin isaanii gaaddiseeysa fi dillihi gaaddisa isaa jalatti rabbiya gaaddisa guyyaa san uumu guyyaa qiyaamaa gaaddifni hin jiru yooma laa dilla guyyaa gaaddifni hin jirre sani illaa dilluhu gaaddisa isaa malee guyyaa gaaddifni hin jirre sani isuma guyyaa san uuma mukaa fi dhagaa fi wanni itti gaaddiseeffatan tokkonuu manni hin jiru tuuba gaaddisa rabbii yoos uumu maleehi nama torbani gaaddiseessa fiyya torbaa ol isiini xaafiz ibnu hajar warri rabbiin gaaddiseessuuf kun lakkaa'e isiin torbaa olii haga digdamaa kanaan ni gahe haafiz ibnu hajari tanaafi akkasitti imaamun caadilun tokko kun imaama dura ta'a biyyaa caadilun ka haqa dalaguya ka haqa dalagu ka waa tokko nama tokkollee hin miine ka haqa nama maraa ifirraa eegu dhiiraaf dubartii maraayyu diqqaa guddaa ka eegu isa washaabbun tokko dardara nashaa guddate fi cibaadati illaahi tacaalaa ibaadaa rabbii keeysatti ka guddate mukhlisan lillaahi subhaanahu haala rabbii ibaadaa qulqulleeysaa taheen ka ibaadaa keeysatti guddatee dardarummaa isiiti fi jabeenna dardarummaa ibaadaa rabbii keessatti raawwachiisee fixeya ورجل تكو غربا قلبه قلبي نساء معلق الرافما ته بالمساجد مسجد ونتك قربي إسال الراتويا قلبيني يرو مر مسجد التهداء قبل يرو مر صلاة في اعتكاف في برسو في برسيس في قلبي نساء زي مر مسجد التهداء قبل ورجلان أمسنا ملما تحابك والجالة في الله ربي هجتك والجالة rabbiif jechaka wal jaalatan ka bu'aa tokkolleef wal hin jaalatin ka bu'aa tokkolleef wal hin jaalatin afdalu acmaali alxubbu fillaahi hadiifni jedhu daciifa rabbumaaf jecha ka wal jaalatan ijtamacaa ka walitti qabamanii calayhi jaalala san irratti hanga addunyaarra jiran ka walitti qabamanii watafarraqaa ka gargar bahanii calayhi jaalaluma san irratti ka du'aan gargar bahan osoo wal jaalatan rabbumaaf jecha ka wanni takka iddoo jiraan jiraatini rabbuma guddaaf jecha nama tokko ibaadaa fi masjida jaalatee jabe sanumaaf wal jaalatan duuba gaaddisa arshii jala dhaabatan warajulun tokko gurbaa daacatuhu isa yaamte imra'atun intalti zaatu mansabin saahiba shanyii gaarii wajamaalin ammas saahiba bareedumaa saahiba bareeduma duuba faqaala ni jedhe koottu hamtuu na dalagi yoo isiin jetteen inni akhaafullaha an allah sodaadha sitin dalagu jedheen tan akkasi alamansaba warra saahiba daraja bareeduma qabdu فقال إني أخاف الله الله صدق أسد دلو كجدينيا ورجل تكو قربات صدق صدقة بصدقة صدقاتك فأخفاها كأسي دوكسي حتى لا تعلم هنغم بهن تكت شماله بتانسة دوكسو إسرة ما تنفق وان صدقت كنت يمين مرقي ساين وان مرقان كنو نمني بتاتا وكا انقر أكسي صدقاء دوكسي كنت تكو إسسان كجهفاتي كتربفا ورجل غربا ذكر الله ربي ذكره خاليا قفا في التيالته قفا في التي ربي ذكره يوكان ربي يادته ففاضت كدنغلاته عينه عيناه اجي سالمان ممن كدنغلاته من هيبته وجلاله ربي صداتي ربي قدسيتما في الرأي اجي ممن دنغلات كون الليني قدس عرش جل دابتايا متفق عليه وعن عبد الله بن العمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين ورها قد لقوا ورها قد لقوا عادلين عند الله ربي برتيا ربي برتي تهونا على منابر من برو من نور نور الراته الرتي ربي برتي تانية على منابر من برو duuba calaa manaabiir min nuurirraa tahirratti tahoodha duuba inna almuqsixiina warri haqa dalagu cinda allaahi cinaayatu sharafin wamakaan duuba kabara innaati warri haqa dalagu calaa manaabiira min baroowwan irratti tahoodha min nuurin nuurarraa ka tahirratti tahaniya haala yookaan min barri sun nuurarraa taheeni rabbi biratti mimbar akkas irratti ta'aniya alladhiina isaawwan sunuu yacdiluuna ka haqa dalagan fi xukmi murtii isaanii keeysatti fi xukmi murtii isaanii keeysa warra haqa dalagu fi ahlihim warra isaanii keeysatti warra haqa dalagu wamaa wulluu waan irratti moosifaman keeysatti warra haqa dalaguya wamaa wulluu waan irratti moosifaman nama irratti moosifaman keessattu warra haqa dalagu sani guyyaa qiyaamaa عن يمين الرحمن مرق رحمن اتجرت من بر سني ربي برت إن المقسطين عند الله وري هكذا لقوا عند الله ربي برت على منابير نور الرت تهاني من برو من نور الراته الرت تهان عن يمين الرحمن الجرت الذين يعدلون في حكم مرتي ثاني كيسك هكذا لقن في أهلهم ور ثاني كيستك هكذا لقن وما ولوان الرت موسفهم كيستي ور هكذا لقوا ثاني توبة كرسي من بر الراتاتي minbara nuurarraa tahe sanirratti ta'aniya akkasitti mirga rabbi akka taate sanirra sadarkaan isaanii akkana rabbi ol mul'isa حديث مسلم وعن أوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم خيار فلتمون أئمتكم أئمة تكم filatamoon matootii keeysanii filatamooni matootii warra amrii keessan moo hika isin dura taa'u dura taa'uwwan keessanii jechu a'immatakum dura taa'uwwan keessanii filatamoon isaanii alladiina jara tuxibbuunahum ka isin isaan jaalattan dura taa'aa keenna jettanii wayuxibbuunakum ka isaanilleen isin jaalataniya dura taa'aa keenna jettanii ka isin jaalattan sayya hadirqamaanii si sodaachisanii jeela sira ina jedhanii giddiin harka si dhoksisan sanimi akkasitti namni huno nama kana sobaniituma maallaqa kennanii imimmaan dhugaan tahin booyi irratti akka nama jaalatuu addunyaatti mul'is ka jedhaniin kanaami kara abbaa sanii zamana dargii sani abbabba mangistu biiba jedha harka dhawaanuun jechaa turan giddiin harka dhooftaniisi karaatti baanee gaafa mangistuun dhufa jedhan akkasitti harka warri baadiyyaa kun abbabba mangistuu biiba jedhanii bahan biibaa sana waan isiin taateen beeku nam jedni gaagaafasi duuba alladiina tuxibbuunahum ka isin isaan jaalattan wayuxibbuunakum ka isaanilleen isin jaalatani watusalluuna ka isin kadhattan calayhim isaanirratti ka kadhattan jechuuni watusalluuna calayhim jechuun lahum ka isin isaaniif rabbi kadhattan yaa rabbi dura taa'aa keenna kana karaa keeynitti isa qajeelchi fuuldura rabbitti isa najaa baasi nama rabbi sodaatu taas jettanii ka isin isaaf kadhattan saniya wayusalluuna ka isaanilleen kadhatan calaykum isinirratti ka rabbi isinii kadhatan sani filatamaani akkana dura taa'uwwan keessanii warra akkanaatiin nabi muhammad washiraaru irra hamoon a'immatikum matootii teeysanii alladiina tubgiduunahum warra alladiina jala tubgiduunahum isin jibbitan akka malee ka isin jibbitan dura taa'a kana ahbaashanutti seensisee kunoo jedhee ka namni marru islaamaa hunnaan qabate kan ويبغضونكم كإسان اللين إسن جبا جبا إسان اللين ورمة توتئي كما لسوج ديمو نبوان إساني أنقو إساني تقوتو كل جالتني وتلعنونهم كإسن أبهر تنكنو يا ربي كنا أحباشتشنو في دين النكي diinii kee natti seene dhukkubni mataa isa haa seenu ka jettanii isin abaartan kana wayalcanuunakum ka isaanilleen isin abaaran ka isaanilleen isin abaarani oromoo tanagaa isaanumatu mootummaa tana natti hadheessuuf taa'a isaani rabbiin hiriniif jedhee nilleen abaara warri isa wajjin dalagu marruu ni abaara nama mataa ol qabate qaala raawin hadii isaani jedhe qulnaa yaa rasuulallaahi ni jenne yaa ergamaa rabbii afalaa nunaabiduhum sila isaaniif duraan darbinu warra jibbinu san ka isaan nu abaaran kanulleen isaan abaarru dura too'atu akkasii if duraa darbine hin ajjeefnu jechuu ma'anaa muraada darbinu jette saaban dhiira qaalaan dhiira sila isaan hin darbinu yookaan isaan hin faallessinu tole isaan jechuu dhabne duuba waalalaa isaan if duraan darbitan ajjeeftanii ما أقاموا وان إسان آبنين فيكم الصلاة سن كيسة صلاة وان آبنين waan dura ta'an sun salaatun if duraan qabdu zulmii dalagulle laa if duraan darbitanii maa aqaamu waan isaan dhaabaniin fiikum salaata isin keessa salaata jedheen waan zaahira salaataniini darbitanii ajjeeftan if duraa jedheen rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayh yoo salaate zulmii godhullee yaluma deemanii haqa isaa guuttetuma miidhaa inni si miidhe rabbitti kadhatta yoo salaatan qabaatinoo dubbiin duraanuuf duraa darbu laal duraa darbu akkasumatti ajjeeftee biraa tartagaa yoo dhiirti jiraatte rawaahu muslim qawluu tusalluuna calayhim tadcuuna lahum ka isaaniif isin rabbi kadhattanii ka isaanillee rabbi isinii kadhatan dura ta'an akkasiisanii dura ta'ani gaayin filatamtuun dura ta'oowwan keessanii warra akkanaa jedhee rasuuli nuu hime mee barbaada addunyaa keessa kan biyyi addunyaa keessa ka akkasii jira caalam addunyaa keessa man jiru وعن عياض بن حمار عياض إلما حمار را أديفمه عياض إلما هرئكا نبرت الربقى حمار هني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ور جنة ثلاثة نما حال صديق أبويا ور جنة ثلاثة صديق نما حال صديق أبو نما ملتو صديق أبويا ور جنة ذو سلطان تكو صاحب موتم آه مقسط حق دلقا كته موفق قنم سيفما خير اتكته نما موتيته مر تكور جنة را كنو كان ذو سلطان صاحب موتم آه مقسط إن سنو حق دلقا كته توبة أكسما أمالي muwaffaquun muwaffaquun qunnamsiifamaa ka taheeya qunnamsiifama muwaffaq limardaati illaahi subhaanahu wa ta'aalaa ka jaalate rabbiitiif rabbiin isa qunnamsiise jechu ajaja rabbii qabatee hamtuurraa ka dhoowwu ka jala hamtuurraa fagaatu san duuba akkasitti isa san muwaffaq qunnamsiifamaa ka ta'e jaalala rabbi warajulun tokko gurbaa rahiimun rahmata namaa godhu raqiiqul qalbi laafaa qalbii ka tahe ka qalbii akka malee laafuya mootummaan qabu ammooti warajulun rahiimun ka rahmata namaa godhu raqiiqul qalbi ka qalbii qal'oo akka malee qalbiin isaa qal'o لكل ذي قربى شوف صاحب انا افيتي في ومسلم شوف مسلماتي قلبي قلت qalbiin isaa akka malee qal'oo jechuun qalbii rahmata qaba qalbiin isaa qulqullu nama maraa saahiba aanaa ifiitii fi ka ammas muslimaa maraa addaan hin baasu tokko kana gosti lammataa kana wacafiifun tokko namicha if qabaa tahe cafiif duuba cafiifun عفيف نمت إفقبات يعني السؤال بحسب أصل طبعه كسؤالك الآن مرة إفقبويا متعفف كأكان إفقباته أما اللي كالآن مرة أكان إفقبوت إفقدا ذو عيال صاحب أمو حاسكا هدوكته saahiba askaa hedduu kanaan wajji miskiinaan kadhatu laal cafiifuun ifqabaa ka ta'e kadhaa namarraa mutacaffifuun akkaan ifqabaa ka tahe akkaan akkaan waa naman kadhatu banii aadamu waa kadhaturra akka malee ifqaba zuu ciyaalin saahiba maatii hedduu ka tahe yoo laalan silaa maatii hedduu qaba kadhatus eeybii wahii ka itti dhuftu yookaan komii wahii ka itti dhuftu hin jirtu isaa kana maalifi dhuga kadhate namni kun maatiin itti heddummaattu haskaa hedduu qaba kadhatuun haqa jedhee namni gaarii irraa haasawa malee hamtuun isan dubbatu kanaan wajji inni hoo if qaba kadhaa namarraa hin kadhatu akkaan if qabut if giddan malee if qabut if fidda yoo ati manatti fuutee hadiyyaa itti geessite malee hin fudhatu waan biraa takkallee hin fudhatu yooma ati akka taate taatee tuuma hadiyyaa dirqamaan ilmaan tun jalatti dhuman jettee itti fidde malee hin fudhatun oluma ka'ee hin kadhan oluma ka'e gamale hanga qabu san nyaatee ka bulu kana warra jannatarraa gosti sadaffaa nama bifa akkanaati qabu jedhe nabi muhammad duuba hadiisichi hadiisa muslimi sadeen keessaa mee صفتم قبنا كيس فلا اللتي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك